Foreign Service Institute, Kirundi Basic Course, Unit 13, Basic Dialogue, First Dialogue for Learning.
iyi minsi iyi minsi muri iyi minsi muri iyi minsi gutembera muri iyi minsi gutembera muri iyi minsi ushaka gutembera muri iyi minsi nshaka gutembera muri iyi minsi hehe hehe uzotemberera hehe uzotemberera hehe sindahamenya sindahamenya rwakure rwa kure urugendo rwa kure urugendo rwa kure uzofata urugendo rwa kure uzofata urugendo rwa kure hafi ya bujumbura hafi ya bujumbura mu maprovensi ya hafi ya bujumbura mu maprovensi ya hafi ya bujumbura nzotemberera mu maprovensi ya hafi ya bujumbura nzotemberera mu maprovensi ya hafi ya bujumbura oya nzotemberera mu maprovensi ya hafi ya bujumbura oya nzotemberera mu maprovensi ya hafi ya bujumbura hehe hehe uzogarukira hehe uzogarukira hehe sinzi sinzi uzojana nande uzojana nande n'umugenzi n'umugenzi nzojana n'umugenzi nzojana n'umugenzi
First Dialogue for Fluency,
nshaka gutembera muri iyi minsi uzotemberera hehe sindahamenya uzofata urugendo rwa kure oya nzotemberera mu maprovensi ya hafi ya bujumbura uzogarukira hehe sinzi uzojana nande nzojana n'umugenzi
Dialogue 2 for Learning,
utegereye iki utegereye iki yohani we utegereye iki yohani we utegereye iki kuja igitega kuja igitega umuduga wo kuja igitega umuduga wo kuja igitega ntegereye umuduga wo kuja igitega ntegereye umuduga wo kuja igitega mugabo urampa amafaranga mugabo urampa amafaranga rorera ndakujana mugabo urampa amafaranga rorera ndakujana mugabo urampa amafaranga angahe angahe nangahe nangahe kugerayo nangahe tugerayo nangahe kuva hano kugerayo nangahe kuva hano kugerayo nangahe mirongo itanu gusa mirongo itanu gusa ni mirongo itanu gusa ni mirongo itanu gusa si menshi ni mirongo itanu gusa si menshi ni mirongo itanu gusa urugendo rungana gute urugendo rungana gute ubona ari urugendo rungana gute ubona ari urugendo rungana gute mbega ubona ari urugendo rungana gute mbega ubona ari urugendo rungana gute cumi n'indwi cumi n'indwi ijana na cumi n'indwi ijana na cumi n'indwi hafi ijana na cumi n'indwi hafi ijana na cumi n'indwi ibirometero hafi ijana na cumi n'indwi ibirometero hafi ijana na cumi n'indwi hari ibirometero hafi ijana na cumi n'indwi hari ibirometero hafi ijana na cumi n'indwi uraba umpitana uraba umpitana
Dialogue 2 for fluency.
yohani we utegereye iki ntegereye umuduga wo kuja igitega rorera ndakujana mugabo urampa amafaranga kuva hano kugerayo nangahe si menshi ni mirongo itanu gusa mbega ubona ari urugendo rungana gute hari ibirometero hafi ijana na cumi n'indwi uraba umpitana
Dialogue 3 for learning.
i kigali i kigali nshaka kuja i kigali nshaka kuja i kigali agerayo gute agerayo gute umuntu agerayo gute umuntu agerayo gute zo kuhaja zo kuhaja inzira zitatu zo kuhaja inzira zitatu zo kuhaja hari inzira zitatu zo kuhaja hari inzira zitatu zo kuhaja ni zihe ni zihe canke indege canke indege canke tagisi canke indege canke tagisi canke indege n'ikamyo canke tagisi canke indege n'ikamyo canke tagisi canke indege kugenda n'ikamyo canke tagisi canke indege kugenda n'ikamyo canke tagisi canke indege ushobora kugenda n'ikamyo canke tagisi canke indege ushobora kugenda n'ikamyo canke tagisi canke indege mu nzira mu nzira umwanya ungana gute mu nzira umwanya ungana gute mu nzira amara umwanya ungana gute mu nzira amara umwanya ungana gute mu nzira umuntu amara umwanya ungana gute mu nzira umuntu amara umwanya ungana gute mu nzira amasaha hafi umunani amasaha hafi umunani ni amasaha hafi umunani ni amasaha hafi umunani n'ikamyo ni amasaha hafi umunani n'ikamyo ni amasaha hafi umunani amasaha atanu amasaha atanu ni hafi amasaha atanu ni hafi amasaha atanu na tagisi ni hafi amasaha atanu na tagisi ni hafi amasaha atanu ni itanu ni itanu mirongo ibiri n'itanu mirongo ibiri n'itanu ni minota hafi mirongo ibiri n'itanu ni minota hafi mirongo ibiri n'itanu n'indege ni minota hafi mirongo ibiri n'itanu n'indege ni minota hafi mirongo ibiri n'itanu urakoze urakoze uzogenda ryari uzogenda ryari hirya y'ejo hirya y'ejo nzogenda hirya y'ejo nzogenda hirya y'ejo i kigali i kigali igihe kingana iki kigali igihe kingana iki kigali uzomara igihe kingana iki kigali uzomara igihe kingana iki kigali uzomara igihe kingana iki mu nzira uzomara igihe kingana iki mu nzira ukwezi ukwezi nk'ukwezi nk'ukwezi nzomara nk'ukwezi nzomara nk'ukwezi
Dialogue 3 for fluency.
nshaka kujya i kigali umuntu agerayo gute hari inzira zitatu zo kuhaja ni izihe ushobora kugenda n'ikamyo canke tagisi canke indege umuntu amara umwanya ungana gute mu nzira n'ikamyo n'amasaha hafi umunani na tagisi ni hafi amasaha atanu n'indege n'iminota hafi mirongo ibiri n'itanu urakoze uzogenda ryari nzogenda hirya y'ejo uzomara igihe kingana iki kigali nzomara nk'ukwezi
Exercise 1.
gutembera nshaka gutembera nzotembera muri iyi minsi gutembera nshaka gutembera nzotembera muri iyi minsi kuduga nshaka kuduga nzoduga muri iyi minsi gushika nshaka gushikayo nzoshikayo muri iyi minsi guhindukira nshaka guhindukira nzohindukira muri iyi minsi
Exercise 2.
gufasha bashaka kugufasha bazogufasha ejo gufasha bashaka kugufasha bazogufasha ejo gufata bashaka gufata amafaranga menshi bazoyafata ejo kurora bashaka kurora he bazorora hejo kubona bashaka kutubona bazotubona ejo kujana bashaka kutujana bazotujana ejo
Exercise 3.
gutembera ashaka gutembera ariko ntazotembera muri iyi minsi gutembera ashaka gutembera ariko ntazotembera muri iyi minsi kuduga ashaka kuduga ariko ntazoduga muri iyi minsi kwiga ashaka kwiga ariko ntazokwiga muri iyi minsi ariko ntaziga muri iyi minsi guhindukira ashaka guhindukira ariko ntazohindukira muri iyi minsi
Exercise 4.
dushaka kugufasha ariko ntituzogufasha muri iyi minsi dushaka kukujana ariko ntituzokujana muri iyi minsi dushaka kuduga ariko ntituzoduga muri iyi minsi dushaka kukubona ariko ntituzokubona muri iyi minsi
Exercise 5.
kurorera rorera ndagaruka kurorera rorera ndagaruka umwigisha rorera umwigisha aragaruka kugufasha rorera umwigisha aragufasha shobuja rorera shobuja aragufasha kwereka uburyo rorera shobuja arakwereka uburyo abandi rorera abandi barakwereka uburyo
Exercise 6.
jewe rorera ndakujana mugabo urampa amafaranga jewe rorera ndakujana mugabo urampa amafaranga bo rorera barakujana mugabo urabaha amafaranga twebwe rorera turakujana mugabo uraduha amafaranga umushoferi rorera arakujana mugabo uramuha amafaranga
exercise 7,
kumufasha ntuzomufasha shobuja ntazomufasha abandi ntibazomufasha ninde azomufasha kumufasha ntuzomufasha shobuja ntazomufasha abandi ntibazomufasha ninde azomufasha gufata urugendo ntuzofata urugendo shobuja ntazofata urugendo abandi ntibazorufata ninde azorufata kwiga ntuziga shobuja ntaziga abandi ntibaziga ninde aziga gukurikirira ibarabara ntuzokurikirira ibarabara shobuja ntazorikurikira abandi ntibazorikurikira ninde azorikurikira kuzimira ntuzozimira shobuja ntazozimira abandi ntibazozimira ninde azozimira gutangura ntuzotangura ejo shobuja ntazotangura ejo abandi ntibazotangura ejo ninde azotangura ejo kuja ku isoko ntuzoja ku isoko shobuja ntazojayo abandi ntibazojayo ninde azojayo
exercise 8,
uzoja mu buraruko uzoja mu bumanuko uzoja mu buraruko canke mu bumanuko uzoja mu buraruko uzoja mu bumanuko uzoja mu buraruko canke mu bumanuko dushobora kugenda n'umuduga dushobora kugenda n'ikamyo dushobora kugenda n'umuduga canke n'ikamyo ukunda inzira ngufi ukunda inzira ya kure ukunda inzira ngufi canke iya kure azomara umwanya munini mu nzira azomara umwanya muto mu nzira azomara umwanya munini cyangwa muto mu nzira muramwawe n'umusore muramwawe n'umugabo muramwawe n'umusore cyangwa n'umugabo
exercise 9,
nzomara nk'ukwezi mu nzira nzomara nk'ukwezi mu nzira kabiri nzomara nk'amezi abiri mu nzira umwaka nzomara nk'imyaka ibiri mu nzira rimwe nzomara nk'umwaka mu nzira iyinga nzomara nk'iyinga mu nzira gatatu nzomara nk'amayinga atatu mu nzira umunsi nzomara nk'iminsi itatu mu nzira rimwe nzomara nk'umunsi mu nzira isaha nzomara nk'isaha mu nzira gatanu nzomara nk'amasaha atanu mu nzira
Exercise 10.
umuntu yubaka inzu gute hari uburyo bwinshi bwo kubaka inzu urazi uburyo bwiza bwo kuwubaka umuntu yubaka inzu gute hari uburyo bwinshi bwo kubaka inzu urazi uburyo bwiza bwo kuwubaka kuva aho umuntu ashika ku bitaro gute hari inzira nyinshi zo kuhashika urazi inzira ngufi yo kuhashika umuntu amesura impuzu gute hari uburyo bwinshi bwo kumesura urazi uburyo bwiza bwo kumesura
Exercise 11.
kuva i bujumbura kuja i gitega hari ibirometero bingahe ni hafi ijana n'imirongo ibiri umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha atatu kuva i bujumbura kuja i gitega hari ibirometero bingahe ni hafi ijana n'imirongo ibiri umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha atatu kuva i bujumbura kuja i ngozi hari ibirometero bingahe ni hafi ijana na mirongo itanu umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha atatu kuva i ngozi kuja i muyinga hari ibirometero bingahe ni hafi mirongo icenda umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha abiri kuva i gitega kuja i muyinga hari ibirometero bingahe ni hafi ijana n'imirongo itandatu umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha atatu kuva i gitega kuja i bururi hari ibirometero bingahe ni hafi ijana na mirongo ine umuntu ahagenda umwanya ungana iki amasaha atatu kuva i bujumbura kuja i muramvya hari ibirometero bingahe ni hafi mirongo itanu umuntu agenda umwanya ungana iki isaha imwe kuva i gitega kuja mu rutana hari ibirometero bingahe ni hafi ijana na cumi umuntu agenda umwanya ungana iki amasaha abiri kuva i bujumbura kuja i bubanza n'ibirometero bingahe ni hafi mirongo itandatu umuntu agenda umwanya ungana iki isaha imwe kuva i bujumbura kuja i bururi hari ibirometero bingahe ni hafi ijana na mirongo itanu umuntu agenda umwanya ungana iki amasaha atatu
Practice conversation. 1.
nzoja gutembera ku iyingariza a uzorora he nzoja mu rumonge ni kure uzomarayo igihe kingana iki nk'amayinga abiri uzogenda ryari ku wa gatatu
Practice conversation 2.
mu rumonge ni kure y'ikigoma oya niho hafi nshaka kujyayo mu kwezi kuza uzomarayo igihe kingana iki sindabizi neza uzogenda mu ndege oya nzogenda mu muduga n'amafaranga angahe ni umunani gusa ku kirometero si menshi cyane
End of Unit 13.